mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti banywanyi bacu mwiriwe neza muri kumwe na thomas kamirindi mu rwanda mudukurikire kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ya radiyo ijwi rya amerika no kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice bitatu ya radiyo inshuti ya bose mu burundi mudukurikire ku mirongo migufi metero cumi n'icyenda na metero makumyabiri n'ebyiri ni amakuru major pierre buyoya wigeze kuba umukuru w'igihugu cy'u burundi yitabye imana abarundi bakiriye bate urupfu rwe yavuga amajambo make kandi arinze avuga yavuga amajambo yo mwayaze mukaganira ukamusigurira ibintu akabyumva yarikurikiza uko mwari yaze iyo mwumvikanye uyu ni frederic bamvuga inyumvira wigeze kuba visi perezida wa mbere wa repubulika y'u burundi ku butegetsi bwa pierre buyoya mu rwanda irushanwa rya sekafa mu makipe y'ibihugu y'abatarengeje imyaka cumi n'irindwi rirakomeje leta ya etiyopiya yashyizeho ibihembo byo gushakisha abari abayobozi b'intara ya tigre mugume ku maradiyo yanyu aya makuru n'ayandi yose twabateguriye atabacika turayabagezaho turi mu ngo zacu mu rwego rwo kwirinda virusi ya korona radiyo ijwi ry'amerika amakuru tuyahereye muri etiyopiya aho leta yashyizeho ibihembo ku bantu bazatanga amakuru yatuma abayobozi ba tplf fond de liberation du peuple du tigre umutwe wa politiki wari ku butegetsi muri tigre batabwa muri yombi bamaze gutsindwa intambara bahungiye mu misozi leta rero ya etiyopiya irabashakisha eugene mukankusi yaduteguriye inkuru iki gihugu cyateganije miliyoni icumi z'amafaranga ya etiyopiya uyu munsi kuwa gatanu ni ukuvuga amadolari arenga ibihumbi magana abiri mirongo itandatu azahabwa uzafasha gufata umuyobozi w'ishyaka tigray people's liberation front tplf byatangarijwe kuri televiziyo ya leta ebc no kuri twitter ya guverinoma abayobozi ba tplf bashobora kuba bihishe mu misozi izengurutse intara ya tigray kuva batsinzwe urugamba mu murwa mukuru wayo ku itariki makumyabiri n'umunani y'ukwezi gushize kwa cumi na kumwe bavuze ko bazihimura ibiro ntaramakuru by'abongereza Reuters ntibyabashije kubageraho ngo bagire icyo babivugaho hashize icyumweru kirenga abantu ibihumbi bikekwa ko bishwe kandi miliyoni zindi bataye ingo zabo nyuma y'imyaka ibiri guverinoma ya minisitiri w'intebe Abiy Ahmed itarebana neza na TPLF bikaba byaravuyemo intambara mu kwezi kwa cumi na kumwe gushize mu ntara ya Tigray umuriro w'amashanyarazi wongeye kuboneka na za telefone zongera gukora ahantu hamwe na hamwe ariko ibitangazamakuru ntibirabasha kwemererwa kuhagera kandi kumenya ukuri ku makuru y'impande zombi ntibyoroshye tuve muri etiyopiya noneho tujye muri nigeria aho abana b'abahungu b'abanyeshuri bari bamaze icyumweru bashimuswe na boko haramu barekuwe fideli nyongabo aratubwira ibindi kuri iyi nkuru abo banyeshuri barenga amajana atatu bari banyurujwe mu ndwi iheze mu gitero cyakozwe ku ishuri bigako bashitse ku mugwa mukuru wa leta ya katsina mu birori byo guhimbaza irekurwa ryabo abo bana banyurujwe mu ijoro ryo ku itariki cumi n'imwe y'ukwezi kw'icumi na rimwe k'uyu mwaka ku ishuri ya leta yiga ko abahungu bonyene mu gisagara ca kankara muri leta ya katsina iri mu buraruko bushira uburengero bwa nigeria abo banyeshuri bashitse ku mugwa mukuru wa leta ya katsina uno munsi kuwa gatanu bakirwa na buramatari aminu belo masari benshi muri abo bana vyibonekeza ko bari barushe bari bacambaye impuzu zabo z'ishure bamwe bifutse uburengeti buramatari masari yari yatangajije kugwa ry'abo banyeshuri amajana atatu na mirongo ine na bane ku munsi wa kane yabwiye itorokanizo ry'amakuru ry'abanyamerika associated press ko atangwati yarishwe kugira barekugwe avuga ko abo bana bazosuzumwa n'abaganga imbere y'uko basubirana n'imiryango yabo muri algeria abaturage bategereje impinduka n'igishika cyinshi mu gihe perezida wabo atarasubira mu kazi kubera uburwayi eugene mukankusi komereza kuri iyi nkuru perezida wa algeria abdelmajid tebune yagaragaye bwa mbere kuri videwo kuva yinjirijwe ibitaro mu kwezi kwa cumi mu budage biturutse kuri covid cumi n'icyenda yashakaga guhumuriza igihugu aho ibyemezo bya politiki bikomeye byarengeje igihe bitegerejwe cyakora abanyarijeriya bumvikanishije ko barushaho kurambirwa nyuma y'ubutumwa perezida tebune yatanze kuri videwo ku cyumweru avuga ko atazasubira ku kazi mbere y'ibindi byumweru bitatu igihugu cya Nigeria gikize mu bijyanye n'ingufu kirimo akajagari kuva mu ntangiriro z'umwaka ushize ubwo imyigaragambyo yahuje imbaga yakuye ku butegetsi perezida Abdelaziz Bouteflika wari umazeho igihe kirekire hamwe n'abambaribi igihe cy'imyivumbagatanyo hamwe n'icyorezo cyaje muri uyu mwaka byatindije ibikorwa bya Nigeria bigamije kwita ku kibazo cy'ubukungu mu gihe amafaranga yaturukaga kuri peteroli n'ibiyikomokaho n'ayavaga mu myuka ya gaze yagabanutse umukambwe w'imyaka mirongo irindwi n'itanu unywa itabi cyane yabonetse kuri videwo atanga ubutumwa bwa mbere kuva agiye mu bitaro mu budage kuba nta mafoto cyangwa izindi videwo byatumye hakwirakwira ibihuha ko ashobora kuba hamerewe nabi kurusha uko bivugwa mu makuru atangazwa avuga ko ameze neza ibi biributsa abanyarigeria benshi imyaka myinshi bitefurika yamaze ntacyo ashoboye gukora kubera uburwayi Eugene Mukankusi komereza noneho ku kibazo cy'umubano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa. Leta y'iki gihugu irasaba Amerika guhitamo ibiganiro aho gushyira imbere ibihano.
Umujyanama wa Leta y'Ubushinwa akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Wang Yi yavuze uyu munsi kuwa gatanu ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ikwiye guhitamo ibiganiro aho gukomeza gukurikirana ibihano ku bwe bitemewe ku masosiyete y'Ubushinwa. Yasabye Amerika kwihutira kureka ibintu byahungabanya umutekano w'igihugu no gupfukirana amasosiyete y'Ubushinwa ibyo yabimenyesheje umuryango ukurikirana inyungu z'umugabane wa Aziya wibanda ahanini ku mubano hagati ya Aziya na Amerika Asia Society Amerika uyu munsi kwa gatanu yemeje ko ishobora kongera amasosiyete y'Ubushinwa abarirwa muri mirongo ku rutonde rw'ayafatiwe ibihano iki ni ikintu kibonwa nk'igikorwa cya Perezida Donald Trump mu bijyanye no gushimangira umurage w'ingamba zikaze ku gihugu cy'Ubushinwa ubushinwa butegereje ingamba enye mu zo Joe Biden watorewe kuba perezida ashyize imbere akaba azarahira ku itariki ya makumyabiri y'ukwezi kwa mbere Wang yavuze ko afite icyizere ko byibura eshatu muri zo ni ukuvuga igisubizo kuri covid cumi n'icyenda ukwisubira k'ubukungu n'ihindagurika ry'ibihe bizatanga amahirwe ku bufatanye hagati y'ibihugu byombi Eugene Mukankusi wadukoreye kandi n'iyi nkuru y'umunsi mpuzamahanga w'abimukira bugarijwe n'ingaruka nyinshi kandi mbi za virusi ya korona OIM ishami rya Loni ryita ku bimukira nabo irabasabira urukingo umuyobozi mukuru w'ishami rya Loni ryita ku bimukira OIM Antonio Vitorino yabivuze kuri iyi tariki ya cumi n'umunani y'ukwezi kwa cumi n'abiri umunsi mpuzamahanga wahariwe abimukira ni igihe cyo kwibuka uruhare rwabo mu bihugu bagiye guturamo n'uburenganzira bwabo bwo gushaka ubuzima burushijeho kuba bwiza nk'uko OIM ibivuga umuyobozi w'uyu muryango avuga ko abimukira bagomba kubarwa mu bazahabwa urukingo rwa covid cumi n'icyenda muri gahunda z'ibihugu babamo mu gihe bimwe mu bihugu bikize byemeje inkingo za covid cumi n'icyenda kandi zatangiye guhabwa abaturage babyo vitorino avuga ko abimukira batagombye gusigazwa inyuma icyorezo cya virusi ya korona cyakoze ku bantu ku isi hose barimo n'abimukira benshi ku isi hose hari miliyoni zigera kuri magana abiri mirongo irindwi n'ebyiri z'abimukira hafi cya kabiri cyabo ni abagore oni ifata umwimukira nk'umuntu wese wahinduye igihugu nta kureba impamvu cyakora benshi nabo bagiye gushaka imibereho irushijeho kuba myiza mu bijyanye n'ubukungu OEM ivuga ko ubuhinde aribwo bufite abantu benshi baba mu bindi bihugu nk'abimukira bagize miliyoni zirenga cumi na zirindwi amerika ikomeje kuba igihugu cya mbere abimukira bajyamo ituwe n'abimukira barenga miliyoni mirongo itanu miliyoni zigera muri eshatu z'abimukira bahejejwe mu ngo na covid cumi n'icyenda n'ifungwa ry'imipaka
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda turi no kuri facebook na youtube voa radiyo yacu no ku rubuga rwa internet wa eshatu akadomo radiyo yacu voa akadomo com amakuru y'ibiyaga bigari aribanda gusa ku itabaruka ry'uwahoze ari umukuru w'igihugu cy'u burundi pierre buyoya arasozwa na siporo mu rwanda nk'uko rero nari maze kubibabwira mu kanya gato major Pierre buyoya yaraye yitabye imana azize virusi ya korona i Paris mu Bufaransa yari afite imyaka mirongo irindwi n'umwe y'amavuko buyoya yategetse uburundi imyaka cumi n'itatu inshuro ebyiri zitandukanye buri gihe akoze kudeta bwa mbere kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo inani na karindwi kugera mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatatu n'ubwa kabiri kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda na gatandatu kugera mu bihumbi bibiri na gatatu mugenzi wacu Pierre Claver niyo nkuru aragaruka ku by'urupfu rwe n'ibyo yakoze urupfu giturumbuka rwa Pierre Buyoya yahoze atwara Burundi rwamenyekanye mu ijoro ryo kuri uyu wa kane umwe mu bagize umuryango wiwe yemeje inkuru y'urupfu rwiwe avuga ko yaguye i Paris mu Bufaransa aho yari yagiye kwivuriza isoko ry'amakuru ry'ijwi ry'Amerika rivuga ko Perezida Buyoya yari amaze indwi yose arwariye i Bamako ku murwa mukuru w'igihugu ca Mali aho niho yari yagiye gusarukira ishami ry'ubumwe bwa afurika hamwe no mu karere ka sahel kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri umwe mu bamwegereye banakoranye ibikorwa bya politike yavuze ko perezida buyoya azize nduguriye twamugina indwara y'igisukari diyabete ikabije yunyuwe n'indi ndwara yamufashe bukwi na bukwi de complication diabetique avance aggrave par notre maladie uku niko yabivuze ndugari twamugina naho bitaremezwa n'abaganga ubundi nawe yavuze ko iyo ndwara ariyo mu bice by'ihumekero yoba ari umugera wa covid cumi n'icyenda mu kwezi kw'icumi uno mwaka sentare ntayinyuzwa yo mu burundi yari yamuciriye igihano cyo gufungwa ubuzima bwiwe bwose muri dosiye y'igandagurwa rya mercure ndadaye umukuru w'igihugu baherekanije ubutegetsi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu akicwa hadaheze n'igice c'umwaka muri urwo rubanza ubutungane bw'uburundi bwamwagirije co kimwe n'abandi basirikare b'intwazangabo bari kumwe ku butegetsi muri ico gihe ko yagize uruhara muri urwo rupfu rwa perezida ndadaye vyatumye mu kwezi guheze kw'icumi na rimwe petero buyoya atanga imihoho mu kibanza yarimwo nk'uwuserukira ishami ry'ubumwe bwa afurika muri mali n'akarere ka sahel mu ijwi ryiwe rya nyuma kuri radiyo ijwi rya amerika perezida buyoya yavuze ko abikoze kugira ngo aronke umwanya ukwiye wo gukurikirana iyo dosiye
J'ai jugé préférable de me libérer de ces responsabilités afin d'avoir ubu nshaka kwigenga mu byanje nshira umwanya munini muri dosiye yacafuje izina ryanje naho n'ubundi hatazobura inzitizi ariko sinshaka kubivanga n'akazi kuko nohava ndagakora nabi ni ingingo nafashe atanumwe abintegetse sinshaka gutera ingorane abanyizeye bakanshinga amabanga yo kubaserukira muri mari n'akarere ka sahel nta mpungenge mfise hariho amategeko mpuzamakungu ankingira kandi uburundi ntibushobora kuyarengako ngo bukore ibyo bwifuza byose aucune décision prise à ceci.
Major Pierre Buyoya w'imyaka mirongo irindwi n'umwe ashengeye yari yarunguruje urwo rubanza perezida Buyoya yatwaye Burundi ibiringo bibiri afashe igihugu biciye mu gutembagaza ubutegetsi ubwa mbere hari kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani n'indwi gushika mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu uwo mugabo yari yavukiye muri komine Rutovu mu ntara ya Bururi yakomboye ku butegetsi uwo bava muri komine n'intara imwe Colonel Jean Baptiste Bagaza ubwa kabiri hari kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu gushika mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu aha yatembagaje ubutegetsi bwa perezida silvestre ntibantunganya buyoya yasubije ubutegetsi hamaze gusinywa amasezerano ya arusha muri ivyo bihe vyose buyoya hari ico yibuka Cette façon d'accéder au pouvoir était liée aussi ubwo buryo bwo gufata ubutegetsi byari bifatiye ku kugena igihugu canje cari kimeze ico gihe n'ibindi bihugu vya afurika byari mu bihe bitoroshe kwari nk'uko ubu igihambaye singene umuntu afata ubutegetsi ahubwo n'ingene abusubiza nafashe ubutegetsi muri mirongo icenda na gatatu nemera guhereza ubutegetsi buciye mu matora uwatsinze aratwara mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatatu naho nasubije ubutegetsi mu mahoro biciye mu mategeko ndabuha uwaricegera canje kubera amasezerano y'arusha ndagenda kugenda aho nibaza ko nk'iri w'akarorero muri afurika perezida buyoya yagiye kutarabwa byiza n'ubutegetsi bw'umugambwe cndfdd ari nawo bahuriye mu biganiro yarusha guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu aho yagirizwa ko ari mu bashatse gutembagaza ubutegetsi bwa nyakwigendera perezida nkurunziza umwaka umwe imbere y'aho nkurunziza yari yashyigikiye buyoya mu kibanza cyo gushaka kuba umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe ry'ibihugu bivuga ururimi rw'igifaransa la francophonie Moi, je pense que quand il y a un changement de ce type, il faut...
icyo bikoze buyoya agiye yifurije amahirwe perezida mushasha evariste ndayishimiye n'intwaro yiwe encourager à aller dans le bon chemin.
pierre clavin inkuru kigali ku bwijwi ry'amerika
abarundi bakiriye bate urupfu rwa perezida Pierre Buyoya mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Frederic bamvuga inyumvira wakoranye na Buyoya ari visi perezida we wa mbere kuva mu gihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'umunani kugera mu bihumbi bibiri na rimwe bamvuga inyumvira ari buruseli mu bubirigi
ibi birumvikana ko nk'urwo kwihewe ndagwakira nabi kuko birumvikana umuntu muba arabanye mwakoranye kingana uko kandi igihe cyose yahora aca ngaha mu bubirigi yarandondera n'ubundi tukaganira akambarira ibyo arimo nkamubwira ibyo ndimwo urumva sindaga kugwakira nabi birumvikana ku bantu bo batamuzi neza mwe mwakoranye mwegeranye mwagiye no mu byo biganiro yarusha hamwe eh, by'amahoro yari umuntu ameze gute jewe uko nomuvuga bwa mbere yari umuntu yavuga amajambo make kandi arinze avuga yavuga amajambo yo icya kabiri mwayaze mukaganira ukamusigurira ibintu akabyumva yarabirangura ni ukuri yari umushinga ntahe ibyo mwayaze yarikurikiza uko mwariyaze iyo mwumvikanye icya gatatu yari umuntu atigera acererwa na rimwe igihe mwasezeranye aho muhurira ikindi nokongera ko mu bya politike ni uko yari umuntu amenya neza aho ashinga ibirenge abonye ibintu bitashoboka yararondera izindi nzira kugira ngo abishoboke ibyo yifuza abishikeko cyane cyane iyo rabye nk'ibyo yarondera tukigira demokarasi mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana cyenda mirongo icyenda na kabiri na gatatu abantu bakamusigurira bati yamara izi nzira ntizishika agaca mu zindi izi nzira ntizishika agaca mu zindi icyo umuntu yamwibukira mu bya politike ni uko yazanye ibwirizwa shingiro wa mirongo icyenda na kabiri ryemera imigambwe myinshi kandi iyo migambwe ko ikora kandi byarabonetse yarakoze kandi umugambwe atari gwiwe urada amatora icyo ni ikintu cya politiki gihambaye cyane ikindi namuboneye ko ni uko aho agiriye kudeta icyenda na gatandatu abonye ko bimwangiye bimugoye yarekeye turicara turaganira turavugana inyishu zobera ko ari ukugenda yarusha tukicara tukavugana ibibazo bitwega kugira ngo duhagarike ubwicanyi mu gihugu rero ibyo ni ibintu ku bwanjye bihambaye cyane aho tuviriye yarusha tukagira tugashyira mu ngiro amasezerano ya arusha yaravuze ati jewe ko ibintu bigeze ngaha bampaye umwaka n'igice ndagiye araheza arasiga ubutegetsi aragenda n'ubu butegetsi buhari ndibuka neza bafashanya ibikorwa mu mwaka w'ibihumbi na cumi gushika n'aho hageze ko asaba ko yoja guserukira uburundi muri francofoni nyakwigendera nkuru nziza yamwandikiye ikete ry'igihugu rimushyigikira yuko yobandanya kurondera ayo mabanga jewe ivyo nivyo nomwibukirako muri make cyane uretse ibyo ni ikihe kindi ubona gikomeye kwibukirwa ko mu mateka y'igihugu na afurika mu mateka y'igihugu burya yaje mu bihe bidasanzwe yaje mu bihe aho mu by'ukuri intwaro twovuga biyitirira abatutsi yategereye yuko zidashobora kubandanya uko ziri ararondera uburyo bw'ingene abahutu binjira nabo nyine mu nzego z'igihugu kugira ngo izo nduru zifatiye ku moko zihere jewe icyo ni ikintu gihambaye cyane uriko uratwara igihugu utakirimo amacakubiri nk'uburundi ukaba utaciye muri iyo nzira uba uriko uraca kubiri n'amahoro y'igihugu abaturage b'u Burundi barasaba leta yabo gushyiraho icyunamo kubera urupfu rwa Pierre Buyoya gutahura umurambo wa nyakwigendera no kuwushyingura mu cyubahiro cy'umukuru w'igihugu mugenzi wacu Eloge Wirika neza yavuganye n'abanyagihugu bo mu ntara za Cibitoke Rumonge na Bujumbura umurwa mukuru w'ubukungu bw'u Burundi twazindutse twumva inkuru ibabaje cyane inkuru y'urupfu rwa nyakubahwa yahoze arongoye Burundi Pierre Buyoya rero cyatumye hanini tubabara cyane nuko cyane cyane tubuze abakuru b'igihugu babiri mu mwaka umwe w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ibyo rero nk'abarundi ryoreka kutubabaza kuko arafise icyo yamaze arafise icyo yamaze nk'uwarongoye uburundi ego hariho bamwe bavuga yuko kubera yaheruka gucirwa urubanza rwo gupfungwa ubuzima bwiwe bwose kubera ibyaha yoba yagiye oje naco nabivuga ko mugabo ko biri kose uwarafise icyaha ntiyobariye uwo gupfa yogumaho hama agashirirwa urwo rubanza bityo akabihanirwa mugabo ntabyo nicyo gituma rero twizeye yuko nk'uwarongoye uburundi hazotegurwa nk'uko byahora biba ku bandi bakuru b'ibihugu iyo bitabye imana hazotegurwa ikigandara ikigandara cyo ku barundi bose cyo kugaragaza akababaro kuko ni uburundi bwabuze kandi abarundi bose babuze nimvira yuko perezida buyoya atarakwiye gupfa muri iki gihe kuko abarundi twari tukimwizeye ko ibintu byinshi cyane cyane ingene kudeta iyo mu mirongo icyenda na gatatu yabaye kuko bavuga yuko yari antete yayo niko twagiye turabibona mu manza ibyo bagiye baravuga mu mamanza ibyo bamwagiriza rero yari afise byinshi azi ni ukuvuga rero apfuye tutabishaka ko apfuye apfanye ukuri gusa nuko nakuze ku ntwaro yiwe yiwe nabona yuko ari umuntu arinda cogenda kimuzi ko nk'umusoda nyene ikindi kintu ciza ndamwibukira ko ni amasezerano y'iyarusha yasinye n'imigwi yagwana haboneke amahoro naramubonye nk'umuntu w'umugabo ikindi umuntu yamwibukira ko ni amasezerano y'umwe bw'abarundi yari umukuru w'igihugu uko yakoze kose yaradukoreye yarakorera igihugu nasaba yuko n'abatwara igihugu nabo nyene bimenya gene babyifatamwo nabo nyene twasaba yuko igihugu cyomufata nk'umukuru w'igihugu yatwaye igihugu bakaza akamuhiteka nawe kumbura imana iramukingiye ibintu by'imitahe yari inyuma yiwe n'ibindi turavuga ati imana iramukijije ko niko twagwakiriye kuko tubona yuko yabonekana kumenga aguma akurikiranwa aho yarari wabonekana kumenga nta mutekano ku bwacu tubona kumenga araruhutse ku bijanye n'uko yitavye imana ari inyuma y'igihugu twamye tubivugana n'abandi tuvuga ati none arahambwa inyuma y'igihugu tuza gutaha hamwe mu burundi kuko mu kirundi bavuga yuko igito gitabwa iwabo naho biri uko ni uko yotaha agahambwa mu burundi hanyuma kumbure hakaba n'umuhanuro mu burundi hasanzwe yaravuka aho yakoze aho yatwaye hakaba umuhanuro hakagira icyo bavuga ku bijyanye n'ubuzima bwiwe ko agiye akishe ku bibazo igihugu cyari iki cy'umuzika hakozwe kwishyura ntitunezerewe na gatoya turababaye mugabo byasaba ko agenda asiguye ibyo ari byo kugira ngo turonke umuco byagiye bishyira igihugu umuntu yarazi ko yayizi ibintu byinshi iyo duhaye umuco ubona ko n'ubutungane bwamaze kumwagiriza yuko afite uruhare rukomeye mu baje kuganagura umukuru w'igihugu yitorewe n'abenegihugu nderamerikiyoro jewe uru rupfu rw'uyu mukuru w'igihugu aho darongoye uburundi kuri jesi rubaye nyine rwashitse giturumbuka ntitwari tugwiteze ukuri ruratubabaje cyane cyane riratubabaje na cyane cyane ko uyu mwaka wabayemo ibintu bibi rwose wabaye umwaka ubitanye abantu benshi na cyane cyane abakuru bakuru rero uru rupfu turwakiriye nabi cyane ku ruhande rwanje n'ukuri uru rupfu rurambabaje rwose rurambabaje yego numva ari ukuntu bivuga turababaye nyine yabaye umuntu akomeye cyane muri politiki y'iki gihugu cy'u Burundi mbere n'ikindi n'ibindi bihugu urabona ko yidoye mu mabanga menshi rero turabuze igihugu kirabuze kirabuze umugabo w'injyamunyu umugabo bushitse rero anje ndababaye yego ariko twabyakiriye n'umubabaro kubera urupfu rwose rurababaje yego hariho igikorwa cyakoze ariko ntitwora kuvuga n'ibibi byaba byaramuje kuko igihugu cyaciye mu ngorane nyinshi mu gihe yarongoye Burundi ibyo rero twavuga ni uko ibibazo byaciye mu burundi jefe ya krize ku magoro z'amatora mirongo inani n'umunani harabaye ikibazo ntiyabyifashe mu kwezi kubyifatamwo kuko ababikoze ntitwamenye bari bo ntibigeze abantu kuhamana mirongo icyenda na gatatu naho nyine harabaye amakosa bamwe duhita turwamirikira date mugabo ntitwabivuga kuko ntituri ubutungane ubutungane bwo bwari bubereye kandi ubutungane bwari bwose butahengamye perezida buyoya yari amaze imyaka umunani atuye ibamako muri mari mu rwego rw'imirimo ye y'intumwa yihariye y'afurika yunze ubumwe ku bibazo bya mari n'akarere ka sahel perezida wa mari bandaw avuga ko nyakwigendera buyoya yakoreye koko amahoro n'umutekano fideli niyongabo yadusomeye kandi adusemurira itangazo ry'umukuru w'igihugu cya mari ku rupfu rwa buyoya perezida w'igihugu cya mari bandao yatangaje ko yakiranye umubabaro urupfu rwa pierre buyoya yahoze ari perezida w'uburundi avuga ko nyakwigendera buyoya yari amaze imyaka umunani mu gihugu ca mari aho yakoreye amahoro n'umutekano w'ico gihugu uyoya yitavye imana ku munsi w'ejo ipari mu bufaransa yari asanzwe ari intumwa y'umuryango w'ubumwe bwa afurika mu gihugu ca mali n'akarere ka sahel perezida ndao yamenyesheje ko abanyagihugu n'abandi bakorana bazomwibuka nk'umuntu yaharanira ineza y'igihugu ca mali n'akarere kose ka sahel yongeye avuga ko buyoya yitanze atiziganya kugira akingire ubwigenge n'imbibe z'igihugu ciwe mu kuvugira ishigwa mu ngiro ry'amasezerano y'amahoro no kunywanisha abanyamali perezida wa mali yasiguye ko ku izina ryiwe bwite n'iry'abanyagihugu ba mari yifatanije mu mubabaro n'umupfasoni wiwe apfakaye umuryango wiwe n'abagenzi biwe bose hamwe n'abandi bakoranye perezida ndao avuga ko buyoya yari umurundi umunyafurika umunyasahel n'umunyamari w'igihagararo gikomeye kandi ko bazomukumbura umuyobozi w'urwego nyobozi rw'umuryango w'ubumwe bwa afurika musa faki mahamat nawe nyene yashikirije itangazo ku rupfu rwa pierre buyoya amenyesha ko mu mabanga yarajejwe yo guserukira umuryango w'ubumwe bwa afurika muri mali no mu karere ka sahel gushika mu mpera z'ukwezi guheze yerekanye ukwiyemeza kudasanzwe mu kurangura amabanga yarajejwe musa faki mahamad avuga ko mu myaka umunani yari amaze muri ayo mabanga yakoze atiziganya kugira amahoro aboneke mu karere ka sahel arangiza avuga ko kubw'urwego ayoboye n'umuryango w'ubumwe bwa afurika no ku giti ciwe nk'umuyobozi w'ubwo rwego yifatanije mu mubabaro ukomeye n'umuryango wa nyakwigendera perezida pierre buyoya abo bahoze bakorana n'abavandimwe basangiye igihugu b'abarundi gushika ubu ntaco leta y'uburundi iratangaza ku rupfu rwa pierre buyoya
mukomeje kumva radiyo ijwi rya amerika ivugira washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda none imikino na siporo mu rwanda mu mupira w'amaguru irushanwa rya sekafa mu makipe y'ibihugu y'abatarengeje imyaka cumi n'irindwi rirakomeje naho mu mukino w'amagare isiganwa rya shampiyona y'u rwanda ibihumbi bibiri na makumyabiri rizaba ejo kuwa gatandatu ririmo amakipe cumi n'arindwi mugenzi wacu jean claude munyandinda araduha aya makuru irushanwa ryo guhatanira igikombe cya sekafa ku makipe y'ibihugu y'abakinnyi batarengeje imyaka cumi n'irindwi rirakomeje muri iyi mikino irimo kubera kuri stade umuganda i rubavu uyu munsi wa gatanu habaye imikino y'umunsi wa nyuma mu matsinda ikipe y'igihugu y'u rwanda yayiryamiye amajanja ngo irebe ko tanzania yayitsindira jibuti kandi ikayinyagira ibitego byinshi icyo cyizere cyaje kuraza amasinde kuko tanzania yanganyije na jibuti igitego kimwe kuri kimwe bityo aya makipe yombi ahita yikomereza muri kimwe cya kabiri kirangiza hanyuma abasore b'umutoza ive rwasamanzi basigara baririra mu myotsi muri iri tsinda ikipe ya Uganda yahindutse ndakumirwa muri irushanwa rya sekafa y'abana yatsinze Ethiopia ibitego bitatu ku busa byiyongera ku bitego bitanu ku busa yari yatsinze ikipe y'igihugu ya Kenya Uganda na Ethiopia zahise zibona itike ya kimwe cya kabiri kirangiza ikipe ya Kenya igasigara ejo bari ku cyumweru muri demi final Tanzania izahura na Ethiopia Uganda ikina na Djibouti umukino wa nyuma uzaba ku wa kabiri cyumweru gitaha amakipe abiri azahurira ku mukino wa nyuma azaba abonye n'uburenganzira bwo kuzakina irushanwa ry'igikombe cya Afurika cy'ibihugu ku bakinnyi batarengeje imyaka cumi n'irindwi rizabera muri Maroc maroke umwaka utaha iyi sekafa irimo kubera mu rwanda yitabiriwe n'amakipe atandatu yaragabanyije mu matsinda abiri itsinda rya mbere ryarimo uganda kenya na etiyopiya kenya ikaba yatashye naho mu itsinda rya kabiri hari harimo tanzania u rwanda na jibuti u rwanda rukaba rumaze gusezererwa tukiri umupira w'amaguru ikipe ya as kigali ikomeje kwitegura kcca yo muri uganda mu mukino ubanza w'intera ya kabiri mu guhatanira igikombe cy'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri afurika umunyamabanga w'iyi kipe iterwa inkunga n'umujyi wa kigali francis gasana avuga ko ikipe ifite morale nubwo hari imbogamizi y'uko itazashobora gukina imikino yo kwipima abakinnyi nk'uko bisanzwe morale iri ku rwego rwo hejuru icyo baburaga kwari ukugira ngo batange imyitozo ariko mu by'ukuri morale yo iri ku rwego rwiza bameze neza mentale fisikale nubwo shampiyona itakomeje kuko buriya gukomeza kwa shampiyona byagufashaga kwitegura cyane kuko yabaga ari imyitozo kuri twebwe myiza ariko kubera ibibazo turimo bya kovidi ntacyo twabikoraho kovidi iratungurana
mu cyiciro cy'ibanze ikipe ya as kigali yari yakuyemo orapa united yo muri botswana mu mukino wo gusiganwa ku magare ejo kuwa gatandatu hazaba imikino ya shampiyona y'uyu mwaka amakipe cumi n'arindwi akaba ariyo azaseruka abazitabira iyi shampiyona bari mu byiciro bine ni ukuvuga abajiniyoro abakinnyi batarengeje imyaka makumyabiri n'itatu abakinnyi bakuru bo mu cyiciro cy'abagabo tutibagiwe n'icyiciro cy'amakipe y'abagore yari claude munyandinda i kigali
radiyo ijwi ry'amerika mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti zacu aya makuru ntahahumurije mbashimiye ko mwayakurikiye mukomeze mugubwe neza na gahunda za radiyo yanyu ijwi ry'amerika umugoroba mwiza murakarama